hi guys welcome back to mama soj vlog how you guys doing my name is mama soj if you are new here you are welcome and if you are returning subscriber god bless you as you always come back to watch my video my people no be small you oh. know hey this one a big big game my people this one another another thing for Ilorin oh my people hmm all Ilorin people don't gather themselves for oh, say they no fit again oh now they gather themselves They many no be small you oh. know hmm dem many no be small thing, na dem go storm inside emir fulani Emia. wey be say e for kwara state go just say hungry They catch the village o say dem no go fit again say the Emia need to do something o say make the Emia do something say a lot of people don't pay me no food They dem pay me for hunger no good education make the Emia do something and they gather themselves stand for the front of the Emia domot say emir must do something all the children wey dey for the kwara ilorin all of them gather together storm emir house say emir must do another thing. we must do change for dat ilorin know say I ah, e go be emir for fulani wey be say nothing nothing They happen wey be say dem come they shout say ebi palu ebi palu means hungry dey catch them or oh, make emir do something for them. say because no be until they come kpeme na emi i go No say wan do the right thing na all of them start to the shout the video dey shout for there say they no go come comot for palace until the emir find solution They say no money They say no money no job no good road no good education They don't tire we don't tire it is time We be say the emia. We be say be fulani emia make you wake up because dem dey a lot of people don't permit because of say no food for that. ilorin say they don't. a lot of people don't permit. We be say things don't happen many people no get money We be say they go if their children they sick to take carry them go hospital and if they carry them go hospital nobody go treat them without no money He say may the make oh, may emia do something o oh. say hunger hungry they catch them o oh they need food they they need food say their belle dey empty my people say their belle dey empty they need food make the emir do something and they join am together my people no be small many no be the many o oh. they just gather just many like that say the emir must do something say if emir no do something they no go go home say na that palace of that emir na they won't just sleep put say emir must do something because people no go fit just dey waka with empty belly. Me emir go the right jeep the right jeep they enjoy with im wife and im children say emir need to do something my people make i leave una make una watch the video make una for understand what i dey talk about make una see the way people many for fulani emir palace wey be say they dey for fulani emir palace wey be say they say they no go come out until the emir come outside to come do something my people. my people, now the video now in a new watch finish so my people, no be smart, you know. And I see the way they gather wey be say at last dem come wake up kwara people can't wake up ilorin people wake up their eyes can't open say so do do oduduwa wey be say that they fight for people wey be say dem get or go dey fight for oduduwa if to say nigeria good say one nigeria good dem no go get us. say dem wan go fight for oduduwa say dem wan stand on their own These same ilorin people, these same kwara people, na im dey tok say dem no dey part of dem no dey part kwara and ilorin dem no dey part of yoruba say you know oduduwa got nothing to do with them. now na as dem one they they cry say eh, dia belle o hunger They catch dem o oh. dia belle dey empty o A big power, a big power. but now they say big power, pawon ebi n for yoruba language why why una no to say big power for fulani language shebi been there for the fulani palace emia we na we be say na emia for in palace there na dey for in palace there why una no dey speak hausa dey talk say hungry dey catch una for hausa language una dey speak na dey speak yoruba and i see dey talk say na no be yoruba una dey say ebi power brain when yoruba people dey talk say okay o oh, may ilorin people may they join am together with them. When we say may oduduwa people go or may yoruba people stand on their own because fulani dey silent them. but now the Emia na dey that palace now una just dey go emir palace go dey stand una need to still go the governor play because no be only the emir dey chop and the governor sef still dey chop money na the government get right to do good edu give una good education make e build good school for una make e do good road but for una governor to do all those one for now make go do wey go do good hospital for now wey go do good school for now e no do all those one for now all wetin the governor dey fight for na hijab how e go carry muslim people? make dem dey go christian school make dem go dey go against di law make e dey tell di christian school wetin dem go do for di school wey be say di school wey be say no be say di governor give di school even one naira to take support di school and di govnor dey cause quarrel dey cause confusion among dem say na hijab hijab matter why im pipo dey peme for hunger if now di learning pipo don come aside, dem wey be say many pipo dey tok say learning see why pipo dey fight fulani say make fulani go do their own make yoruba people do their own mm-mm iloni pipo say no no be so e be kwara people say no no be so e be now now their eyes don open now now their belly now don empty They need to put food for belly. now dem no come see the food put una come they cry they go meet emia say the emia must come comot say eh, food dey eh, hungry they catch una no food power, ebi power. no food na need food if una really need food una go join oduduwa fight this fight together make una forget di freedom but all the di ohafa and imam wey dey for inside for that ilorin and kwara those people they talk say all wetin they need eh ilorin no be for yoruba ah, but they they speak yoruba for there kwara no be for yoruba and they they speak yoruba for there ona say na they dey eh, hungry they cash on now na yoruba na they speak ona no gree speak no speak fulani ona no gree speak fulani so on una governor not be only that emir place na na go go stand o oh. because as on a full di eh, emir eh, palace so oh, a need to divide on herself into eh, make na divide on herself make one go governor office make they go storm storm governor office make they just stay here there make some of on a remain for that emir palace then the emir the people go no say una really don wake up no be they go the force una make na dey wear hijab at di end of the day on guy dey cash on and i know they talk on a call dey fight on herself that time They stand for front of the school. They shall say, eh, these Christian people, they, know, they, they wicked. They don't want me to enter school. Me, me na enter, eh, me the Muslim people come their school. Why on a governor no fit do better school for now? Maybe say, on a governor they try better motto. In children they go better school. But on a, the governor they use Muslim matter they confuse on after they fight He fight on a way beyond herself for that inside that Ilorin and Kwara state. So now now una they go meet the same emir people. say hungry the cash una where una this is all dis days so now now now wake up It's good the way now wake up congratulations to una but I need to do more than this because if una not join them together, very soon On una fit say na only oyo na fulani for dey peme them very soon very soon i no pray make fulani peme una now because many of many many things they happen for that kwara wey be say all those imam no dey wan talk am because dem fit say eh, Ilorin no before Yoruba, eh, e no be Yoruba, no, eh, this one no before Yoruba, oh, that one no before Yoruba. They can't they divide everything. Then they divide everything. But when na hungry, they cash on na for Yoruba language, na for they talk as hungry, they cash on so my people, now this one i mean got to talk for this matter make una let me know wetin una think for the comment section and if una never subscribe make una subscribe una bye bye till i come on away next time bye guys see you guys in my next video bye guys